my correct pipo get gist wen we dey hear hmm, concerning olori Maria. dey say olori Maria, as he hear the news of that olori empress wen e dey come say na so olori Maria carry bag He go meet im mama so because na im mama na im dey tell am say make e stay stay stay He say because that time wen be say Ooni of Ife marry plenty wife follow her. When she open mouth, her mouth no close. Na that period na she bin wan first comot. Im mama say, "Eh, where you dey on go? You no know how much you don spend for dis relationship." Because she say everything, everything when she pass through, say Ooni of Ife not tell her. You understand? You know say Ooni of Ife they always dey hide all these women just like the way he had that bookie, what did be her name that one when be say that one when he come from ibadan wetin be her name dat time when he exposed mariam to us that lady when only of ife wan marry oni you know say as only of ife dey date them, dem dey come palace o dem dey eye dey call oni of ife no dey show them. If they go party they will follow another person. dem dey follow a iyalaje go sit down oni of ife go sit down alone Now, na wetin caviarcy they do be that? Now, im make mostly this in queen naomi no know say carry caviarcy they date many many women like that? see the ones when carry caviarcy pack put for palace see the ones when he there outside hmm now now see what wetin olori mariam don't use him hand e use your hand use your money e use am enter kabiyesi keys and enter as he enter finish When be say that the other one travel go dubai that one come come out as he hear say they don't marry Maria. He come come out begin dey fight dey You una remember hmm. They bring out different different secrets. Now that one expose to for us he whether he expose am but mariam not even lis to us o -huh. mariam don enter marriage e don't enter <laughs> wey be say sorry guy mariam na 40 something you understand she was 40 something when e come marry this year Now mariam will be 50 i be next year when we want enter so na emirah will be 50 so my people, i know they use age They laugh am o eh because age somebody must old by the grace of god almighty god we no go die young in jesus name so now my mama don tell say nobody dey go husband house when e dey come back now say what about the one senior miriam e no go husband house out even though say that one husband don kpai for america and the hand of the lady they say e dey inside wen e kill am eh, kpai am spiritually say na ojuju ojuju for here nigeria africa na he take kpai the man you know say that time when oni of ife e no fair you know say oni of ife no fair know anything concerning marian na after he marry Maria, na im gist come begin come out naim caveatsi come dey hear different different things concerning maria di tin come shock caveatsi but caveatsi e no fit e no fit shift e no fit comot becos maria na mugu mugu for life can be maria mugu for life any way una see say maria dey go wit hmm, my pipo caveatsi just dey use am dey hold am. you know say kabiyesi wan get something from her that day mugu for life you say ah kabiyesi loves me kabiyesi love who kabiyesi does not love nobody say lie you are lying stop lying who how how do kabiyesi love you then if he love you how many women kabiyesi wan love tell me no be say na only you e marry you come dey open mouth dey say kabiyesi love you for where he for love you. Hmm my pipo as olorimerian don hear this one again na don't call him a mama Maybe you don't see again another one they come hmm the one we don't know we think say na na why eh, eh, marian not go even know because e only come not be so marian first do with queen naomi na e good for you They say as you make your bed so you lie on it na the way when you take treat queen army na you dey receive so and na so god dey do e thing and so shall it be na so you take dey receive am and so you take dey receive am dey go god na wetin you do queen army na be dat one and na so god na him go take bless you god <laughs> cause you too do queen army sha ah olori mariam you do queen army sha you do am you do am take over dis place after weggwin army come dey come and they talk and say ah, i know this woman This woman wey come marry caviarcy so i know her He get party when they go together with caviarcy wen e for see marian he say no for ah he say na he can remember say ah this one he tell me face to face she told me say i know her we go one party togeda kabiyesi come leave me go sit down with her as i dey call kabiyesi say kabiyesi wey dey see so na two face He say kabiyesi come tell am say shebi e dey see menstruation He say ah no be me and you come how e take see menstruation if me and you come whose day he come begin see the menstruation He say na so he take leave kabiyesi for there come comot understand say later on kabiyesi come begin call am dey beg am say make you forget say no be small thing wetin your eye see He say if he is so show suppose he can't deal civilized like dis kunami for feed do am because I say kunami The time when e take comot e never civilized now. Even at this kind time ah kunami no go comot too. He go fight all of now. una I leave that, thing dis kind time no oh, comot you go dey wait for una see now everything wey maryam all the whole thing wey maryam do all of them back to sender your mama don warn am you no go come you go comot o you go go back to your husband go born you cannot spend that kind huge of money finish on top of ma you come come house say your husband e wan marry another woman oyibo He say ko jọ hey god as i hear dis one eh ah di thing shock me say go jaw mama say ah say go jaw o it's not possible na wetin mama tok go jaw so my pipo make una follow me subscribe oh. make una share dis video make una leave una comment oh, according to wetin una watch Olori Mariam in tears o as Ooni of Ife wan bring in another woman and she don go find out some things fight hard mama tell am say <laughs> make he go back o to im husband